mwumvanira ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuye hirya no hino ku isi twateguriwe na aloyizi bigirimana
mwaramutse neza joffrey turahera ku burundi musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega simoni ntamwana yahamagarira indongozi z'uburundi kugendera no kubiba umutima wo kwihanganira abo batavuga rumwe kugira amahoro ashobore gutsimbatara mu burundi yabivuze ejo ku munsi wa kane mu gikorane cyatunganijwe n'umugambi uri ku butegetsi cndd fdd igitega ku murwa mukuru wa politike musenyeri ntamwana yasabye kandi abarundi muri rusangi kwigora bagahana imbabazi n'ubwo boba bariciraniye abantu iki gikorane kizosozerwa n'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ku munsi w'imana rizogena umunyamabanga mukuru mushasha wawo azoba aje gusubirira perezida evariste ndayishimiye yabangikanya aya mabanga n'ayo kurongora igihugu kugeza ubu inkuru iramvuye ni mu biganiro byacu byo hanyuma abashingwamanza bahagarariye ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda robert kiagulanyi azwi ku izina rya bobi wine basabye sentare gutegeka irekurwa ry'iwe aho amaze ikiringo c'indwi afunzwe ic'amaso mu rugo iwe abajejwe umutekano mu gihugu barabujije umuntu wese kwinjira canke gusohoka mu nzu ya bobi wine kuva aho avugiye ko amatora yabaye mu ndwi iheze yabayemwo ubusuma abategetsi ba uganda bisigura bavuga ko bariko barakinga kugira intureka zabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe zahitanye abantu mirongo itanu na batandatu ntizisubire abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bo ntibavyumva uko bavuga ko ari amayeri ya leta yo kumucecekesha kuva haba amatora bobi wine n'umutambukanyi wiwe barbara itungo barabujijwe kubonana n'imiryango yabo ababafashisha amafaranga ndetse na ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika natali brown yazibiwe ku munsi wa mbere abuzwa kumubona hano muri amerika perezida mushasha joe biden ejo ku munsi wa kane yarakoranye umuvuduko munini mu gusinya amategeko ya perezida cumi yo guhangana n'ikiza ca korona arimwo kongereza incanco zihingurwa ibikoresho byo kwa muganga no kugerageza kugurura amashure n'imirimo imwe imwe yahagaze ariko bigakorwa mu buryo bukinga ikwirakwira ry'uwo mugera perezida biden agiye kongereza inguvu mu gupima abanyagihugu benshi ku mwanya umwe no kugurura mu kwezi kuza ibibanza ijana mu gihugu cyose byo gucandagamwo abantu kaminuza john hopkins yo muri amerika ikurikiranira hafi buri munsi irandagata ry'uwo mugera ivuga ko abanyamerika barenga ibihumbi amajana ane na bitandatu bamaze gufa mu miliyoni mirongo ibiri na zine n'ibihumbi amajana ane bamaze kwandura ibitigiri binini kuruta igihugu icyo ari cyo cyose ku isi muri amerika kandi akanama kigenga k'ishyirahamwe facebook kagenzura ibikorwa byaryo kavuze ejo ku munsi wa kane ko kakiriye ibyo kasabwe n'iryo shirahamwe nyene ryo gusubiramwo kwihweza ingingo yo guhagarika uwahoze ari perezida donald trump gukoresha urwo rubuga iryo shirahamwe ryahagaritse trump gukoresha amakonte yiwe ya facebook na instagram inyuma y'aho agomoreye abayoboke biwe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere kuri kongere ya amerika ico gihe abashinga amateka bariko baremeza ku mugaragaro intsinzi ya joe biden ikompanyi twitter urubuga ngurukanabumenyi trump yakunda cyane gukoresha nago nyene rwaramwugariye ubutagisubira inyuma umukuru w'inteko za onu muri central africa yavuze ejo ku munsi wa kane ko hakenewe abandi basirikare mu bikorwa barimwo byo gutesha imihari yitwaje ibirwanisho imaze gutuma abanyagihugu tubahunga igihugu manker ndiaye yabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ko bizofasha kandi gukingira abanyagihugu no gufasha gushikana ifashanyo kuba basizikajwe n'intambara
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda aho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari ikigega cy'abarimu mu burundi ejo kuwa gatatu cyatangije gahunda yo kubakira amazu abarimu mu gihugu cyose uyu mugambi rero twabashyikirije tuje gutangura kurangurira muri ntara ya kirundo umugambi wemejwe n'amasendika yanyu ugiye kuzorangurwa biciye mu ngurane amasendika asanzwe asabira abigisha uko byahora uwo ni victor ndabaniwe umuyobozi nshingwabikorwa w'icyo kigega mu rwanda ho umujyi wa kigali waraye utangije gahunda yo kugoboka abafite ikibazo cy'ibiribwa batewe n'ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda ayo makuru n'ayandi turayagarukaho mu kanya amakuru yacu turahera mu rwanda aho nyuma y'iminsi mike abatuye umurwa mukuru w'u rwanda kigali basabwe kuguma mu rugo mu mugambi wo kwirinda no gukumira icyorezo covid cumi n'icyenda abamikoro make batangiye kugaragaza ko bagowe n'imibereho kuko ntacyo bakora kibatunga abaganira n'ijwi ry'amerika bakomeje gutakamba basaba guhabwa ubufasha bw'ibiribwa turabyumva mu kiganiro bagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda buriya iyo ikibazo kitugwiririye twese tuzajya tukigabana kugira ngo tumenye ko n'abandi kirababangamiye ariko ntuzarebe inyungu zawe gusa ez'abandi uzireke buriya abanyamakuru turasaba nimwe mutuvuganira turasaba kutuvuganira ni ukuri birarenze birakabije buriya bafunze intara bavuga ko icyorezo kibaye cyinshi kigize gute ariko kuva bazifunga kugeza n'isaha abarwayi bariyongera none tuzi ko kizarangira ryari ahubwo bagomba kureka uwo muntu akaba yikorera kugira ngo abashe no kubona utu dufaranga akore ibyabo bashaba ba nyiri mazu barayakeneye amafaranga yabo ntabwo wamubwira ngo korona yarabaye ngo abikumvire buriya mutubwirire minisita ashobore kutugoboka si ukuvuga gusa ngo wafata icyemezo ugifatira runaka kubera ko wowe uhembwa ku kwezi menya abatahembwa ku kwezi babayeho bate abantu bababwiye ngo bagume mu rugo ariko nta kintu bahaye icyo kurya barabaho bate niba ngewe mbayeho nikorera akazi wakahagaritse ubu mbayeho neza niba leta yemeze kututunga turi mu rugo ibikore turabasabe mutuvuganire ni ukuri ibintu birakabije birarenze birakabije ahangaha niho nyine abayede abafundi abakorombiye niho bakunda guhura kandi niho bakunda guteranira bari gushaka akazi cyangwa se kureba yuko bashobora kuba babona imibereho ubundi saa kumi n'ebyiri tuba tuhageze iyo umuntu atari yabona akazi mu masaha ya saa tatu saa yine saa tanu saa sita atarabona akazi dushobora kugeza mu masaha ya saa kumi n'ebyiri byibura cyangwa se saa kumi n'imwe ejo bundi batanze amahirwe yo gutaha mu ntara muri ibi bihe byaguma mu rugo muri kigali wowe ayo mahirwe ntayo wamenye amahirwe narayamenye ariko kubera yuko mfite umuryango inahangaha ntabwo nashoboraga kuba najya mu cyaro kujya kubayo niyo mpamvu mba ngomba kuguma inahangaha muri kigali ubwo nyine nibikomeza gutya tuzabyakira uko tuzabibona nyine uko bizaza niko tuzabyakira yewe kujya mu ntara ntabwo byanyorohera pe kandi hari n'abandi nabo tuba duhuje ikibazo nk'icyo ngicyo imibereho yacu ya buri munsi nkatwe b'abafundi se cyangwa b'abayede tubona abantu baza kuduha akazi bakadukura ahangaha bita ku ndege bakajya kudukoresha iyo umuntu agize akabona ayo mahirwe bose akaza n'ubundi umuntu aragenda akamukorera nta kibazo akamuhemba neza nta kintu turabona ariko leta yavuze yuko nyine iza ifite imbaraga iza kutwohereza ibyo kurya ariko ntabwo ibyo kurya ntabwo turabibona ni ukwihangana nta kundi none se nyine ko ari uko bigomba kugenda korana n'ibyo nyine yazanye nta kundi abantu abaturage bose bibereye mu rugo kandi ibintu byo kubaka barabihagaze kuko amakeka yose arafunze mukabaho muterera mwebwe mu nicyo kibazo nyine ubuzima nyine buratugoye nyine gusa ntuturebe uko tumaze kunanuka ukuntu tungana ubuzima buri batugoye rwose turifuza ko nyine ibyo biryo byadutabara bikatugeraho amazi atari yarenga inkombe kuko hano i kigali nta munsi y'uko tugira turya ari uko twagiye ku kadege hano twakoreye amafaranga ni ukudutabara rwose ni ukubwira leta ikadutabara naho ubundi ubuzima buratugeramiwe ni byiza leta yakoze byo gusubiza abantu mu cyaro ariko twebwe turatuye i kigali kandi turi bantu ntikora none se twebwe twagiye ko dutuye i kigali twe turatuye i kigali ntaho twajya abakene twe dufite ibibazo kuko twari dukeneye rwose iriya nkunga ya leta ibyo biryo bikatugeraho amazi atari yarenga inkombe bimeze nabi biguma mu rugo itumereye nabi hano turi bahita ku ndege yo kuri mirongo ine mu cyaro twavuye kera turaza twubaka ingo ino ahangaha kandi nta n'ababyeyi tugirayo ubwo se wagenda usanga yone nta cyaro ngera rwose ni nkaho ntaho ngera kuko nta babyeyi ngerayo n'amasambu ba famiye bariyijyaniye bari bavuze ko batanga ibiryo ku buri bantu nikora ntabwo birabageraho ntabwo byatugeraho cyakoze bamaze iminsi batwandika mu masibo tukivuga rero ku by'iyo nkuru ku gicamunsi cy'ejo kuwa kane umujyi wa kigali watangiye guha ibiribwa abaturage bawo batangiye gusonza kubera gahunda ya guma mu rugo mugenzi wacu asumta kaboyi yageze aho ibyo biribwa byatangirwaga ijwi rya amerika ryagiye mu murenge wa remera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umwe mu mirenge watangirijwemo iki gikorwa hari mu gihe cya saa kumi ubwo urubyiruko rw'abakorerabushake bagabanyaga ibiryo abantu bagera ku bihumbi bitatu babaruwe mu tugari dutatu tugize uwo murenge ni ukuvuga akagari ka nyarutarama muri kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'akagari ka nyabisindu kose turi mu murenge wa remera umuyobozi w'uyu murenge karamuzi godefrua yabwiye ijwi rya amerika ko batangiye gufashwa bwa mbere ari abaturage bari basanzwe babona ibyo kurya ari uko bagiye gushakisha yasobanuye ko abaherwaho bwa mbere ari abakoraga umurimo w'ubuyedi abafundi abakoraga muri za resitora ubu zifunze n'abandi bagaragaza imibereho mibi bwana karamuzi asobanura uko abafashwa babashyize mu byiciro tumaze kubona ibishyimbo tukabona n'umuceri ni ukuvuga ku bishyimbo muri kategori ya mbere iri hagati y'umuntu umwe n'abantu babiri turatanga ibiro bibiri n'ibice umunani hagati y'abantu batatu n'abantu batanu bagize umuryango ku bishyimbo turatanga ibiro birindwi kuva ku bantu batandatu kugana hejuru turatanga ibiro cumi na bine ubwo no ku bishyimbo noneho ku muceri kategori ya mbere igizwe hagati y'umuntu umwe n'abantu babiri turatanga ibiro birindwi kategori ya kabiri turatanga ibiro cumi na bibiri n'amagarama atandatu kategori ya gatatu ni ibiro makumyabiri na bitanu n'amagarama abiri gusaranganya ibi biribwa byabereye mu ishuri ribanza rya remera usibye urubyiruko rw'abakorerabushake bagabagabanyaga ibyo biribwa byabonetse birimo ibishyimbo n'umuceri nta muturage n'umwe wari uhari mu rwego rwo kwirinda ubucucike karamuzi uyobora umurenge wa remera nibyo akomeza asobanura muri gahunda mu rugo icyambere nta muturage wemerewe kugera no kuri site twebwe dufite abakorerabushake bagiye kurangiza gukora packaging ibiryo tubishyira ku modoka tubijyane ku kagari cyangwa hafi y'amasite y'amasibo iki tuza gukoresha ni abayobozi b'amasibo n'abakuru imidugudu uri mu midugudu noneho abazi barajya kwa runaka bajya kwa runaka barajya kwa runaka kwirinda ko abaturage bashobora bose kuza ugasanga na bya bindi leta yafashe icyemezo ko muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa se dushobora guteza n'ibibazo umwe aramutse arwaye ashobora gutuma yakwirakwiza uburwayi mu mabwiriza yatanzwe kuri iyi nshuro abakorerabushake bose bari muri iki gikorwa bagombaga gupimwa covid cumi n'icyenda mbere yo gutangira ibikorwa biyemeje uyu musore yabwiye ijwi rya amerika ko akimara kwipimisha yahawe igisubizo kuko ari muzima abona gutangira gufasha abaturage ubuyobozi butangaza ko buzanifashisha abajyanama b'ubuzima kugira ngo babageze ku barwayi ba covid cumi n'icyenda barwariye mu ngo nabo bakeneye ibiribwa kuva umurwayi wa mbere wa covid cumi n'icyenda agaragaye mu rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize bibaye ku nshuro ya kabiri hatanzwe ibiribwa ku miryango ikennye inshuro ya mbere yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa kane ubwo abaturage nanone bari bashyizwe muri guma mu rugo gusa yo yari yabereye mu gihugu cyose asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi aho kuwa gatatu w'iki cyumweru abasore batatu bo mu ntara ya cibitoke bakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'urukiko rukuru rw'iyo ntara bararegwa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no kwihanira bari basanzwe bakora umurimo wo kwambutsa abagenzi ku ruzi rwa rusizi umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge willy kaneza atubwira ibindi kuri iyi nkuru abahanywe bose baturuka ku mutumba wa kaburantwa komine buganda intara y'ibitoke mu buraruko buce uburengero bw'uburundi bakaba bafite imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo ibiri n'icyenda uwo musozi wegereye uruzi rusizi rugabura burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo abarundi baja gupagasa hakurya muri kongo na cane cane muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bw'ico gihugu canke abakongomani binjira mu burundi ku mvo zitandukanye bikunze kuvugwa ko bakutwabo hakaba abahohoterwa bakanahasiga ubuzima abanyagihugu bari bamaze igihe bidogera ni ivy'imisoro itatu y'umugambwe sendedevde duki ubutegetsi yahaniwe na sentare intare nkuru y'intara imaze kubagiriza ibyaha bitatu ukwiyamabanga batajejwe ukwihanira hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu mu kiganiro yahaye abanyamakuru bakorera mu cibitoke kuri uyu wa kane mu gatondo kaheme bizoza arongoye cibitoke yashimiye cyane ubutungane yemeza ko ibibera ku ruzi rusizi zari zarenze ihaniro turamara kumva yuko hariho abantu mu by'ukuri bakijabura abantu mu kinyegero babacishije kuri rusizi tumva ko rimwe rimwe binashika bakabiba cyane rimwe kumva ngo ngo babishe ubwo ntidutore ibiziga byabo ntitubibone tubabone kubifata ingingo y'uko tugomba kwirukana abo bantu babajabura rero tugomba kwirukana n'abo bantu babajabura hariho abatatu bafashwe kubera ubwo bwishagenewe bwo kujabura abantu hanyuma rero capati abajejwe ubutungane murabonye akarorero kagomba gutangwa mu ntara kugira ngo bose babyumve yuko atari bya bindi byo kumenya ngo nta butungane buhari nta guhana nta kugirana aba bantu batanguka akarorero kumva rero baciye imyaka ibiri jenda kenguruka cyane kuko ubutungane bwariyambitse umutamana atawe bahagaze hejuru bakoze ibyo amategeko barekura aya mategeko yisunzwe na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika urubanza rugisomwa harimo n'abajyango barayakenguruka twebwe urubanza turwakiriye neza kandi bene icyaha bacyemeye abakora ibyo bakiha ububasha budafise biyitirira abantu banaka abo bantu twabasaba bakihanura bagakoresha amaboko yabo bakarondera iby'iwabo bakareka kugirira abandi nabi kuko umuntu avuye mu gihugu ciwe akajya mu kindi gihugu akaja guca ingero irababaza kandi irajyana umutima ibicupa leta bizoza iserukira mu cy'ibitoke avuga ko azokora ibishoboka byose kugira ngo bihagarare canke naho biranduranwa n'imizi abari bafite agatima ko kuza baraca mu kinywabi bumve neza yuko tutazokwigera tubyembaga mu ntara c'ibitoki yuko abantu bigira yuko umenga nta mategeko abaho babakurikirane mu mwanya wa mbere atabyo kurindira ngo bibanze bimara iminsi itatu iminsi ine iminsi itanu indwi ukwezi umuntu afungwa ari ngaho nibakore dosiye yihute nibasanga arabakurekura barekurwa nibasanga arabugufungwa bahanwe ahazohora hakorerwa ibintu umutware wo hasi atatanze inkuru yumve neza yuko uwo mutware wo hasi tuzomwagiriza iyo icyo bita mu gifaransa ngo complicite nibwo gufasha simu bya kera nabone abagifite ako gatima ko gukingira ikibaba hirya no hino barabona ko biriko birahinduka mu ntara y'ibitoke urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi na cyane cyane mu makomine ya buganda na rugombo rurakunze kunugwanugwa muri bene ibi bikorwa byo guhohotera abantu baja bukuruzi rusizi uko buramatari bizoza vyemeza ko hoba hari n'abantu bicwa amasoko y'ijwi rya amerika yaribwiye ko muri aya makomine abiri hakunze kwibonekeza ibiziga bizanwa n'amazi ya rusizi akabisuka ku nkengera ariko ko bigoye cyane kumenya iyo biva n'ababa bica abantu abahanywe bose kuri uyu wa gatatu bariyemereye icyaha maze urukiko rubona kubahanisha imyaka ibiri mu gihe umushikirizamanza wa repubulika we yari yabasabiye gufungwa imyaka itanu afatiye iminyororo ihanishwa bakoze bene bino vyaha yisunzwe igitabo c'amategeko mpanavyaha c'uburundi intara c'ibitoke isanzwe iri ku rugabanuro rw'uburundi na kongo hamwe n'uburundi n'u rwanda muri iyi minsi buramatari wayo yategetse kandi ko atakwihanganira na gato abantu bose baca mu kinywabi mu gihe igihugu cugaye impaka yo hasi no mu mazi kuva ku wa cumi na rimwe uku kwezi mu rwego rwo kwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa virusi ya korona iyo tariki nyene hari abakongomani mirongo itatu na batanu bagizwe n'abana cumi na babiri abagore cumi n'abagabo cumi na batatu bahagaritswe binjiriye mu rusizi baca bafungirwa ukwabo muri komisariya y'igipolisi mu kurindira ko bapima umugera wa covid cumi n'icyenda maze bakabona gusubizwa iwabo inyuma y'indwi eroje buri kaneza ijwi rya amerika turacyari mu burundi tuve mu cibitoke tuje mu ntara ya kirundo aho kuwa gatatu w'iki cyumweru hatangiye gahunda yo kubakira abarimu ku ikubitiro hazubakwa amazu mirongo itanu afite agaciro kari hagati ya miliyoni cumi n'esheshatu na mirongo itatu z'amafaranga akoreshwa mu burundi iyi ni inkuru y'umunyamakuru desire hatungimana uri i kigali mu rwanda kubakira amazu abarimu bakayariha buke buke batavunitse niyo ntumbero y'ikigega kijejwe guteza imbere uburaro bw'abigisha kuri uno wa gatatu mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi naho hatanguzwa uwo mugambi ku rwego rw'igihugu victor nabaniwe umuyobozi nshingwabikorwa muri icyo kigega amenyesha ko urara neza ukarota neza aricyo gituma abarimu nabo bakwiye uburaro bwiza kugira n'akazi kabo bagakore umutima uri mu nda uburaro ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bwa kiremwamuntu umuntu araye heza yiyumvira neza ntushobora kwiyumvira neza wararanye n'impene ntusubira kwiyumvira neza ngo utegure ibyigwa neza waraye urabyigwa ibyo rero ni byo bigeze ukagira umwitwarariko ukomeye iyo umwigisha murezi yaraye ahantu heza arayumvira neza agategura ibyigwa neza agiye kwigisha umwimbu ukaduga mu kazi uyu mugambi rero twabashikirije tuje gutangura kurangurira muri ntara ya kirundo ni umugambi wemejwe n'amasendika yanyu ugiye kuzorangurwa biciye mu ngurane amasendika asanzwe asabira abigisha nk'uko byahora ndetse izo ngurane zikaza zimwe zimwe zimaze kuboneka akaba ari akaryo keza rero ko gukengurukira bene amabanki badasiba kwama bashyigikiye imigambi myiza abigisha barimo bararangura victor ndabaniwe aramenyesha ingene izo nzu zizorihwa abazihawe batavunitse izi nzu tuzubaka ngaha zizorihwa imyaka cumi kandi ntizizorihwa n'umwigisha zizorihwa bari kumwe n'uwo bubakanye aho umwigisha atari umwigisha gikuru ni uko muri babiri hazo harimo umwe ari umwigisha asanzwe ari umunwanyi urumva neza ko ari inzu zizorihwa umuryango utavunitse bazofashanya ari babiri ari uwubakanye n'umushingamateka umushingamateka azomufasha kuyiriha ari uwubakanye na buramatari buramatari azomufasha kuyiriha ikuru ni uko muri uwo muryango bose bazoba bafise umushahara bahabwa na leta ivyo rero twabigize mu vyuba twagize kugira dufashe usanga muzeza ko imishahara itayisunura cyane ariko bafashanije ari babiri ntibazoheza ngo bavunike bazoheza bashobore kuzoyibiha bitonze hanyuma tubaha imfunguruzo mugabo impapuro ziranga iyo nzu n'ikibanza yubatswemo baze bayishyikirizwe ari uko ikiringo cyo kuriha bagihejeje umunganizi w'umushikiranganji w'indero Hermenegilde Burikukiye yaserukiye leta muri ivyo bikorwa arashimira amashirahamwe y'abigisha afise imigambi rashe yo guteza imbere igihugu cabo nagomba nongere nshime cyane gose kuri ano masendika ano mashyirahamwe y'abigisha ku ruhara ntangere iriko irakora mu iterambere ry'igihugu izi nyubako zigomba gukorwa ni iterambere ry'igihugu gutyo twifatikanije n'abandi barundi mu iterambere ry'igihugu gutyo twitabye akamo ka nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu evase ndayishimiye murazi ko yamavuga ati turi hamwe twese birashoboka tuje hamwe twese mu kubaka ibisagara tuje hamwe twese mu guteza imbere uburundi nta n'umwe akumiriwe uwo mwunganirizi w'umushikiranganji w'indero yaboneyeho gutera akamo abigisha ko bo kubahuka bagashengeza abataye ibanga aho bimaze kugaragara ko hari mu gihugu abarimu barya ibiturire abandi bagasambanya abo bareze tubasabe muve hasi mwumvise iryo barariguye mugende murenguke aho hose muvuge muti iyo uyu muntu aradutukisha ahubwo sinovuga ngo nabambwe kuko kirazira mugabo muvuge muti intahe nimukubite mu gahanga turabasabye by'ukuri iryo bara rihave murazi yuko umuryango bumwe atugisha umuryango baca babitubwira twese ngo mwebwe mwebwe murahumanya abana bacu mwumve hasi mwese turwanye izo ngendo zibi zitukisha umwuga w'abigisha naho muri rusange icyo gikorwa cyo kubakira abarimu cyakiriwe neza hari bamwe mu barimu baho mu kirundo bahurikiye mu runani sijepebu batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesheje ijwi rya amerika ko bobo bakumirwa basaba abajejwe icyo kigega kuzokorera mu muco inzu zizohabwe ababikwiye atamwana n'ikinono izo nzu rero zigiye kuzokubakwa aho mu kirundo no mu gihugu cyose zizoba ziri ubwoko butatu umwarimu azohitamwo iyo ashimye bivanye n'amikoro yiwe iyigurwa make ni miliyoni cumi na zitandatu nayo yizimvye akaba ari miliyoni mirongo itatu zikazorihwa mu kiringo c'imyaka cumi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika joe biden umunyapolitike w'inararibonye umaze imyaka hafi mirongo itanu muri politike ya amerika kuwa gatatu yabaye perezida wa mirongo ine na gatandatu w'iki gihugu uyu mugabo wo mu ishyaka ry'abademokarate afite imyaka mirongo irindwi n'umunani yabanje kuba senateri nyuma aza kuba visi perezida atsindiye kuyobora amerika ku nshuro ya gatatu yiyamamariza uwo mwanya mu myaka irenga mirongo itatu ishize niwe ubaye perezida wa amerika ugiye ku buyobozi afite imyaka myinshi kuruta bamubanjirije bose akaba aruta abanyamerika babarirwa ku bice mirongo cyenda na bitanu ku ijana mu batuye igihugu ese joe biden ni muntu ki inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ken bredamie turagezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana joe biden asakiranye n'ibibazo bikomeye birimo icyorezo cya virusi ya korona ubushakashatsi ku rukingo rwayo bukomeje gucumbagira kimwe n'ubukungu bwa amerika bwasinzikajwe n'iki cyorezo cyari kimaze guhitana abasaga ibihumbi magana ane ku munsi biden yarahiyeho iyi ni imibare yerekanwa na kaminuza yitwa johns hopkins perezida biden ashobora gusenya byinshi mu byo trump yakoze bigatungura benshi haba mu gihugu imbere no mu mahanga biden arizeza kwihutisha gahunda yo gukingira abantu virusi ya korona ku buryo mu minsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwe hazatangwa inkingo miliyoni ijana n'inkunga kuri bose uretse abahembwa menshi mu gihugu arateganya no kuzunganira ibigo by'ubucuruzi byazahaye kurusha ibindi mu gihe kongere yashyigikira imigambi ye ku ruhando mpuzamahanga biden arahita asubiza amerika mu masezerano mpuzamahanga yo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere yashyiriweho umukono i paris mu bufaransa trump yari yaravanyemo amerika no kongera gutsura umubano n'ibihugu by'uburayi trump yahoraga ashwana nabyo biden agomba kongera guhangana n'abategetsi b'abanyagitugu nk'uw'uburusiya koreya ya ruguru n'abandi trump yabererekeraga amakusanyabitekerezo arerekana ko umubare munini w'abanyamerika bashyigikiye imigambi ya perezida joe biden mu minsi ijana ibanza y'ubutegetsi bwe cyakora gahunda afite ishobora kutemezwa mu buryo bworoshye kubwo kutumvikana kw'abadepite n'abasenateri bagize kongere abademokarate bafite ubwiganze mu badepite mu gihe abasenateri bangana mirongo itanu kuri mirongo itanu cyakora visi perezida kamala harris ashobora kuziba icyuho agahesha biden amahirwe mu gihe sena ikoze ingingo itora sena kandi igomba kuburanisha ibirego abadepite bashinje trump ubwo bashakaga kumweguza ku nshuro ya kabiri ni ibirego by'uko yaba yarahamagariye abamushyigikiye kugota ingoro y'inteko ishinga amategeko ubwo yari hafi kwemeza intsinzi ya biden mu matora yabaye mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize trump ntiyigeze yemera ko yatsinzwe amatora ntiyanashimiye biden nk'uwamutsinze ahubwo yakomeje kuvuga ko yibwe amajwi bituma adatsinda manda ya kabiri cyakora yemeye ko hajyaho ubuyobozi bushya ariko ntiyitabira umuhango w'irahira ry'ugomba kumusimbura nk'uko ari umugenzi wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro umaze imyaka igera ku ijana na mirongo itandatu joe biden yabaye umusenateri igihe cy'imyaka mirongo itatu n'itandatu ahagarariye leta ya delaware leta itari ngari cyane iherereye mu burasirazuba bw'igihugu yungirije perezida barack obama imyaka umunani ndetse yatsinze abandi bantu basaga icumi bahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka ushize yatsinze trump ku majwi magana atatu n'atandatu mu gihe trump yagize magana abiri na mirongo itatu n'abiri y'abagize koleji y'abatora ari nabo bafite ijambo rya nyuma kuwutsinda ni intsinzi idasubirwaho nk'iyo trump yegukanyeho igika hillary clinton mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kandi biden yanarushije trump amajwi asaga miliyoni zirindwi mu matora y'abaturage mu bikorwa bye byo kwiyamamaza biden yakoresheje uburyo butigeze bukoreshwa n'undi mu mateka ya vuba kubera icyorezo cya virusi ya korona cyacaga ibintu yirinze guhuriza hamwe ibihumbi by'abaturage ngo abireherezeho yihitiramo kujya aganiriza amatsinda mato mato ku buryo hagati y'umuntu n'undi haba harimo intera nibura ya metero ebyiri kandi bose bambaye udutambaro dupfuka umunwa n'amazuru imbwirwaruhame nyinshi ze kandi yazivugiraga hafi y'urugo rwe muri leta ya delaware mu kwiyamamaza kandi biden ntiyahwemye kunenga cyane uburyo trump yitwaye mu guhangana na virusi ya korona ndetse avuga ko trump adakwiye gukomeza kuyobora igihugu aho icyorezo kimaze kwica abantu benshi kurusha ahandi mu isi n'abasaga miliyoni makumyabiri n'enye bakaba baracyanduye nk'uko bigaragazwa n'imibare ya kaminuza ya johns hopkins ibi biden yabishingiyeho avuga ko trump yananiwe guhangana n'iki cyorezo ahubwo amanika amaboko trump yagiye yumvikanisha ko biden ari umunyapolitiki uyirambyemo ariko mubi cyane mu biganiro mpaka bibiri byabaye trump yemeje ko biden naramuka atowe azagendera ku bitekerezo by'abademokarate bifuza ko leta ariyo izajya yishingira ikiguzi cy'ubuvuzi ibi biden yarabihakanye avuga ko azavugurura gahunda yo guteza imbere ubuvuzi yari yarashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi ku butegetsi bwa barack obama kugira ngo amamiliyoni y'abatishoboye bajye babasha kwivuza biden avuga ko agiye guhita avanaho icyemezo kibuza abisilamu bo mu bihugu byinshi kwinjira muri amerika cyari cyarashyizweho na donald trump agashyiraho gahunda nshya igenga abinjira n'abasohoka imaze imyaka myinshi ari inzitizi ku badepite biden avuga ko agiye gushyiraho komite ihuriweho n'amashyaka yombi kugira ngo isuzume neza amavugurura mu rukiko rw'ikirenga cyakora ashimangira ko atari ku ruhande rw'abo mu ishyaka rye bashaka kongera umubare w'abacamanza mu rukiko rw'ikirenga basanzwe ari icyenda hakaba hashyirwamo abandi bademokarate iki gitutu cyo guhindura umubare w'abacamanza mu rukiko rw'ikirenga kije nyuma y'uko sena yemeje Amy Coney Barrett nk'umucamanza wa gatatu Trump ashyize mu rukiko rw'ikirenga uyu akaba ari impirimbanyi ikomeye igendera ku mahame y'abarepublikane kwemezwa kwe byatumye abarepublikani bagira ubwiganze bw'imyanya itandatu kuri itatu y'abademokarate mu rukiko rw'ikirenga biden yiyamamaje nk'umunyapolitiki wo kwizerwa kandi ashimangira ubushake bwo kuvugurura icyerekezo cya amerika mu by'ibidukikije no gushimangira umubano n'ibihugu by'amahanga by'inshuti za amerika kuva kera joe biden afite gahunda ihamye yo guhangana n'imvururu zafashe indi ntera umwaka ushize kubera iyicwa ry'umwirabura george floyd waguye mu maboko y'abapolisi minneapolis n'ahandi polisi yakunze kwica abirabura bakekwaho ibyaha imyigaragambyo urugomo n'imvururu byigaragaje henshi mu gihugu kubera iki kibazo biden avuga ko yateguye gahunda ihamye yo guca ubusumbane bushingiye ku moko no mu bukungu n'iyo kuvugurura ibijyanye n'imanza nshinjabyaha nk'uwigeze kuyobora komisiyo y'ubutabera muri sena biden yasabye imbabazi ku ruhare yagize mu kwemeza itegeko mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ryo guhana ibyaha ryakajije ibihano ku bafatanwa ikiyobyabwenge cya kokayine risa nk'iryibasiye abirabura rikanabigirizaho nkana kurusha abazungu mu gihe cyose cyo kwiyamamaza biden yavuze ko ashaka gushyira iherezo ku miyoborere igayitse ya trump agira ati turi mu rugamba rwo kugira amerika icyo yamye ari cyo ni igihe cyo gukora cyane twibuka ko ibyiza biri imbere harageze ngo himike ubutegetsi bwubashywe ku ruhando rw'amahanga kandi butere ishema bene igihugu aya ni amwe mu magambo yavuze ubwo yiteguraga kurahirira kuyobora amerika inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya amerika kuri mikoro jyewe yabagezagaho ndi jeffrey mutagoma
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.